iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriyani itanga ishaka ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga kuri uno munsi wa gatanu nk'uko bisanzwe tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme uno munsi turaganira ku buzima bw'abigeme bakora umwuga wo kurera abana mu ngo abarongoye amashyirahamwe aserukira eh, abakora in- mu ngo muri bo bavuga ko iki gihe ikibazo bashyira imbere cyane ari ikibazo cyo kudahembwa n'ibindi byinshi bijyanye no gufatwa nabi ni mu kanya gato
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na oriyani itanga ishaka mu minsi yahera ijwi ry'amerika ryaraganiriye n'ishyirahamwe twiteza imbere riharanira neza y'abagabo imisore n'abigeme bakora umwuga wo ku- guteka gukora isuku n'ibindi bikorwa byo mu nzu abayoboye iryo shyirahamwe bavuga ko baritanguje mu ntumbero yo guharanira ineza y'abakozi bo mu nzu bivuye ku bibazo bitandukanye bagenda bahura navyo mu buzima no mu mwuga wabo bakabura uwo babitura mu kiganiro bagiranye n'ijwi ry'amerika mu minsi yahera abagabo n'imisore b'iryo shyirahamwe barashikirije ibitari bike biranga ubuzima bwabo bwa misi yose n'inzitizi bahura nazo mu kazi kabo rero ntitwibagiye bagenzi babo b'abigeme bobo bajejwe cyane cyane gufasha kurera abana mu ngo mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twashimye gufata akanya rero ko kuganira nabo ngo nabo bashikirize ibijyanye n'umwuga wabo aho ni mu gihe indongozi z'ishyirahamwe twiteze imbere zivuga ko abigeme bakora mu nzu bafise ibibazo bikomakomeye harimo uguko- ugukoreshwa badahembwa bisigaye byibonekeza cyane muri iki gihe kumwe no gufatwa nabi umutumire wacu rero mu kiganiro cy'uyu munsi ni estera nyandwi ajejwe ibikorwa vya misi yose vy'ishirahamwe twiteza imbere akaba kandi ajejwe gutanga inyigisho zerekeye inyifato nziza ku bigeme bakora umwuga wo kurera abana mu ngo turavugana kandi na bamwe mu bigeme bakora mu ngo uh, batubwire ibijanye n'umwuga wabo muri iki gihe Eh, reka rero nsabe ab- abas- bifuza gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro babe batenyenya gato mu gihe tuganira n'abo- na bamwe mu bigeme bari muri uwo mwuga wo kurera abana mu nzu mu ngo z'abantu Ah, ku murongo rero turafise nk'uko tubivuze esitera nyandwi umutumire wacu tugiye kuganira nawe mbere yuko tuganira nabo bigeme bari muri uwo mwuga esitera nyandwi ndaguha ikaze mu kiganiro muri isanga alo esitera uranyumva
ndakumva mwiriwe neza kaze mu kiganiro muri isanga
Mm, ni amahoro Mm. Estera muri make nk'uko tubivuze mu ntango eh, umwuga wo kurera abana mu mu ngo ah, ni ikintu hafi abantu benshi cyane mu mu- i Bujumbura cyane cyane baba bafise umukobwa afasha isuku no kurera abana mu nzu ibibazo abigi- abo bigeme bakora umwuga wo kurera abana mu ngo bahura nazo ni ibihe akenshi cyane cyane mwebwe muri muri iryo shirahamwe mubibona gute ibibazo ba- babanye navyo
ibibazo bahura nabyo cyane cyane ni uko kenshi bakunda guhohoterwa bari mu mazu
Eh, bahohoterwa mu buhe buryo
kudahembwa cyane cyane na bakebuja Mhm. Eh, ibindi- ibindi bibazo bahura navyo ni ibihe uvuze kudahembwa ibindi bibazo ni nk'ibihe
hariho gukubitwa no kubaturubika cyane
Mhm. Mm, donc, ura- n'ibindi n'ibindi nyine usanga bibangamira ubukozi ubuzima bw'abo bakozi bo mu mazu Mhm. Eh, none tubwire zimwe mu nyifato eh, n- nziza mwigisha turumva ko muri bamwe mu mu bantu mwishyira hamwe mujejwe gutanga inyigisho z'inyifato nziza umwigeme akwiye kugira iyo akora uwo mwuga wo kurera abana nk'inyigisho mubaha ni nk'izihe mwishyira hamwe ujyanye
inyigisho za mbere tubaha turatanga inyigisho z'isuku tukabigisha inyifato y'uko bokubaha ba shebuja babo na cyane cyane tukabigisha kunyarutsa gukora akazi mu mwanya hama tukabigisha no gukoresha ibintu basanze mu mazu nk'ibintu biba bikomakomeye nk'amaradiyo amateleviziyo ibintu nk'ibyo Eh, izo nyigisho none muzitanga ku biro byanyu aho mu mukorera cyangwa muja mu ngo z'abantu mukigisha abo bigeme baba basanzwe bari muri izo ngo muri izo ngo mukazi- mukabigisha ah, ubwo bumenyi mukabaha ubwo bumenyi
bisanzwe badusanga ku biro by'aho dukorera Mhm.
hama tukabigisha izo nyigisho Mm. hari n'abo none musanga mu mazu yabo ko mu minsi yahera twumvise ko eh, rimwe na rimwe muja mu ngo ku- ku- gutanga izo nyigisho ziba zifashe yego gute rimwe na rimwe na rimwe turashobora kujya mu makaritsiye tukabasanga mu ngo aho bakorera tukabaha izo nyigisho yego Mm. nk'uko twabivuze ku murongo turaza kugerageza kuronka na bamwe mu bigeme bakora muri uwo mwuga ishyirahamwe ryanyu rirashikiriza ko baca mu bibazo bitandukanye bikomakomeye harimo nko kudahembwa nko gufatwa nabi nk'uko mubivuze ah, mu kanya gato Eh, reka kumbure tujye ku murongo dutangure twakire bamwe muri bo bashikiriza ibibazo n'ibyumviro nyuma yaho nk'uko bisanzwe kino kiganiro n'ikiganiro bw'ijambo abanyonyi biradijwi ry'amerika ariko mbere yaho reka ndifuza kuvugana na bamwe muri abo bakenyezi baba bigeme bakora uwo mwuga wo kurera abana Ah, ndabwiye ku murongo ko dufise uwitwa na ange ange ange uranyumva halo ange mwiriwe neza ange
mwiriwe Eh, uduhamagaye uri hehe alo alo vuga cyane ange ndakumve tukumve twese uduhamagaye uri hehe
ndi mu kanyota Mm. muri make wotubwira ange umwuga wo kurera abana mu ngo wifashe gute wowe ubayemo gute muri rusange
hama tujye kuri ako kazi kurera abana
alo ange biraza duze ijwi tukumve
kuri ibyo kuri ako kazi ko kurera abana bo mu nzu Mhm.
kuri ako kazi ko kurera abana mu nzu birashika rimwe na rimwe abuza akavuga ati byagenze nabi mbona yuko nabigenze Mm, telefone yawe ntimeze neza ange sindakumva neza ariko ndabwiye ku murongo ko dufise uwitwa jeanne reka dufate jeanne turagaruka ku murongo kumbure bakugarure ku murongo reka numve witwa jeanne jeanne uranyumva
yego ndabumva mwiriwe neza jeanne
nda ndakomeye Eh, nawe ukora mu- ukora umwuga wo kurera abana mu ngo
yego jewe ndi umuntu ukoze mu abana nzu mu ngo Mm. none ubwo buzima bwifashe gute umwuga wawe wifashe gute muri iki gihe
se neza Ubu muri aka kanya umwuga wawe wo kurera abana wifashe gute wubayemo gute muri rusange
ubu nye nda nda ndafite aho nkora mugabo si- simbona ko ndahabaye neza kubera ndabona ibitagenda neza ni ukuvuga abakoresha banje hari ibyo mbona bashaka kundenganyamo nk'ibihe
fata nk'ubu ndababwiye ngo bampembe barashobora igihe urumva igihe cyo guhembwa kigeze niho bampera amahera
Mhm.
umva nk'umushaka nko kugenda dufate nk'imuhira kubera bamusanga tuva ruguru
Mhm.
ni ukuvuga baca bampa n'undi mwanya wo kujoduga urumva aho nshakiye kujoja kuramutsa ababyeyi cyangwa kujya kuraba umuryango siho Mm.
donkera umwanya ndumva bamendera aho bashakiye nanjye kandi birambabaza Mm. none bi- i- n'indi nyine usanga Mhm. uko kuba u- usho- u- uragerageza kuvugana nabo uka- ukabasigurira iyo ugerageje kuganira nabo byi- bigenda gute babyishyura bate
agiwe mu mabuderi wanjye arankarira cyane Mm. bitewe n'iki nagerageje kumubwiriza ha?
agukarira cyane bitewe n'iki
ngo nta umwanya wo kuganira nawe kenshi Mm.
ni ukuvuga ibiganiro byiwe ni ukumbaza ko umwana namufashe neza ni ukumbaza ko ya- ko yoba yafunguye cyangwa ibindi ibijyanye n'ibibazo jewe mfite ntabyumviriza Mm. kuri we rero wifuza yuko mwo- mwoganira mu- mu- mukagirana uko ku- uko kwicara mukaganira mukaronka akanya ko kuganira
yoba yo- yobikunda yobinkundira ni umu- musabye nk'umwanya kugira tuganire yonyemeye bakira ingorane mba- Mm, umurongo wa numva utameze neza duza ijwi ugabanye radiyo ndumva hari radiyo inyuma yawe ug- duza ijwi
mvuze ati Mhm.
mvuze nti iyo biba byakunda iyo biba byabimenye a- yompa nk'umwanya kugira ngo ibyo ndabimusimbure tugire amba yamaze amwemba igihe cyarenganye akampera igihe gikwiye kugira ngo nanjye nk'ibyo mba nkeneye ndabironka Mm. ikibazo none ki- gihambaye cyane kuri wowe muri iki gihe ushira imbere cyane ubona giki- kiri intambanye ku mwuga wawe ni nk'ikihe ushira imbere cyane cyane
iyo ikibazo gifite icyo mbona ni uko abakozi abakozi b'umuntu bafatwa nabi cyane Mm.
ikintu kibabaje birabaje gukora ntuhembwe kandi nawe amahera uba uyakeneye Mm.
bajye ikintu ari intambamyi ni ugufatwa nabi twashaka umva bareke kudufata nabi Mhm.
kandi bongere baduhembe mu gihe kuko natwe tuba twakoze kandi tubabaha cyane Mhm.
iki nicyo cyifuzo cyanjye nifuza nyine ko umukoresha wese ufata neza umukozi wiwe
Mhm. urakoze cyane urakoze cyane reka twakire nadeje yagarutse ku murongo nadeje nadeje nawe nyine ni uwundi mukozi wo mu nzu niba ntihenze nabwiye ku murongo nadeje turi kumwe
ego tuyikunze wiriwe neza nadeje
biriwe Eh, wowe uduhamagaye uri he ukorera he
uyu hantu bita mu kanyosha Mm. nadeje none uyu mwuga ukoze ubona wifashe gute muri iki gihe wowe ubayemo gute muri make
iyo bisanzwe nk'uko byagerageje kubanza kuba bitagorana mu ntango Mm.
narabanje ndafatwa nabi banturubika bakanshwanira bakankubita bivanye n'uko bitwaza ngo sinkora akazi kabo neza nyine uraza umuntu ayitangura akazi hari ibyo aba ataramenya kugira ngo ashobore kubanguka Mm. uvuze uti wavuze uti baragukubita no kugukubita baragukubita
Eh, eh, barashobora no kunkubita Mm. baguhora kutamenya akazi Ariko neza ubu rero eh, kubera sinari bwamenyera umwuga Mm.
Eh, ariko ubu rero byarahindutse ubu ndahembwa umushahara ni neza nta kibazo na kimwe ariko kare siko byari bampemba ari uko habaye induru Mm.
ugasanga umwanya nari nanditse ko bampera ko umushahara sibo bawumpera ko Mhm. bakubwira ngo ikibazo gihagaze hehe kuko utaguhemba
bahagarara kuko nyine ntari bwashobore kumenya akazi neza ngo mbanguke Mm.
Eh, Mm, none icyo wowe busaba kuri wewe nk'abandi bagitangura umwuga ikindi- icyo busaba ko cokoreka ku ku ba- kuri abo bako- bakoresha ni nk'ikihe cyane cyane
by'ikintu mbona ko nosaba ni uko abakoresha b'abakozi bogerageza kubafata neza kugira ngo nabo bashobore kubona yuko mu gihe ba- bashobora kuba babitiwe bakabasaba ako kazi Mhm, babone yuko baba bafite ibindi bintu byankenerwa mu buzima bwabo mhm, boshobora gukoresha umushahara mhm, kandi bakagerageza kubahiriza ubuzima bwabo mhm.
yego
urakoze cyane rwose na deje urakoze Eh, Esther kuri iki kibazo urumva kiragarutse cyane ikibazo cyerekeye ugufatwa nabi ugukankamigwa none nko mu ishyirahamwe ryanyu iyo mwumvise benshi babituye bavuga ko bariko barafatwa nabi muri ubwo buryo mubahanura iki abo bakozi bo mu nzu abo bigeme mubahanura iki
icya mbere turabahanura ukuntu bakwiye kwifata bashebuja ukuntu bakwiye gufata abashebuja babo Mhm.
kandi baka- bakigenza neza imbere ya bashebuja babo yego ariko mu gihe bifashe neza ariko bagakankamigwa bagafatwa nabi nk'uko babishikirije mwebwe muri icyo gihe mubabwira ko bobyifatamwo gute ko uh, bo- bogira gute
icya mbere boca bajya bakita ishyirahamwe ry'iwacu Mm.
bamaze kutwi- kwita ishyirahamwe ry'iwacu tuca tugenda tukavugana na bashebuja babo Mhm.
ukuntu bakwiye gufata abakozi babo Mm. barabumvira none ko mu bisanzwe ba- baba basanzwe aribo babihembera mwumva ba- ah, barabona ko uh, barabaha ijambo cyangwa barabaha agaciro ku byo muba mwavuze
baraduha ijambo tukavugana nabo Mm.
Eh, ubikunze arabyumva Mhm.
Mm.
Mm. ndabwiwe ku murongo ko turonse uwundi mwigeme ah, ndabwiwe ko dufise liege liege uranyumva lieve lieve yese wiyalo mwiriwe neza lieve
yego ni amahoro cyane mm. wowe uba hehe ukorera hehe
agiye nkorera ku musanga w'amahoro Mhm. ikibazo tuko turaganira uno munsi wacumvise ubuzima bwo gukora mu nzu bwo kurera abana bwifashe gute kuri wewe
rero ni ukuri ubuzima ikibazo gihari abana ndera batanu mm.
hama abo bana batanu ubona barantuka bakabikokomora ibitutsi byahe byose ariko ngerageza kubyihanganira Mm.
yego hamazima umushahara se mawuze abagose mbona bampemba neza ukwezi guheze guheze zitatu bashobora kuduha nka zitanu kuko dukora turi abakozi batatu Mhm. batatu kugira mu kurera aba bana batanu
oya umwe n'umuzamu wundi umuboyi igenda umuyaya ndera abo bana batanu Mm. none nko kurera abo bana batanu nk'uko uvuze biragoye mu bisanzwe nk'uko bivuze ku bijyanye n'ingene bagufata kugutuka n'ibindi byinshi ku bijyanye n'umwuga wawe uko uwukora bica bigenda gute iyo ubayemo muri uko gutukwa ni ukwikokomoba bigenda gute nk'umunsi ku munsi
Eh, nk'akazi vama ndagakunda kuko ndakamenyereye akazi ariko urumva naho ndagakora neza nimba ho bari akantu gakoshetse ni kubera atashaka kunkankamira umukoresha akabona nubwo sinakoze kandi nanjye mba mbona nazunganiza ibintu Mm.
yego ugaca usanga nabyo nta mahoro ndabifitiyemo kubera aba ari karantoteza kandi mba mbona ko nahejeje Mm.
nimba nk'umwana dufate ariko ara- arantuka ndamubwiye ati ariko arantuka tubona ikisanzwe ndamukorera neza Mm. Lieve none we uragerageza kuvugana n'abakoresha bawe ah, babivuga ko iki iyo ugerageje kubabwira canke uragerageza ukababwira
oya n'ukuri byo mu bisanzwe umukoresha we wanje cyane cyane nka mabuja Mhm.
ni umuntu ni umuntu aguma yigiwe ata- ata mwanya ashobora guha nk'umu- nk'umukozi mbona umengo byonaca kure yuko yompa umwanya kuko n'umuntu ata agukankamira nyene avuga gake mugabo urumva avuze aravuga amajambo menshi akagu- akagutuka nyene akankamye kandi aba ariko aguhora ibintu ukabona yuko ari amakosa maremare Mm.
Eh, ubona ari ndetse co mbona ubu- Mm, ntaguciriyemwo uko kugufata uko ko kutaguha umwanya kuri wo ubona ari ukubera aba adafise umwanya afise- ari mu kazi kenshi cyane canke ni ugusuzugura canke eh, muri make u- ubifata ko ari kubera iki
mu bisanzwe ndiko ndabiraba Mm.
ni ugusuzugurana vana Mm.
ego no gusuzugurana kuko abakoresha benshi hari umukoresha ashobora kukwinubura umukozi ntaguhe umwanya wo kukuganiriza Mhm.
Na- je nko- nko ku mutima ndafite byinshi ushobora nko kumubwira bijyanye n'akazi Mm.
ariko nkabona yuko umenga arafite akantu ko kwinubana umengo ntashobora kumuha umwanya kuko muri jewe ndafite ibintu byinshi ushobora kumubaza ariko ndabona Mm.
bitoshoboka Mm. wibaza u- u- ufise ubwoba none bwo kumwegera ngo umubaze ubona iyo ufashe iyo ntambwe yo kum- kumubwira ati mwompa akanya ubona yokwemera
ndabona ntiyokwemera n'ukuri Ego pe.
numvikana ntivyoroshe liyeje urakoze Kuvugana- uriye Mm?
Eh? Sa?
Eh, ushishikara uti
ndabona bitonyorohera kumuvugisha kuko n'umukoresha kugira umuvugishe nuko aba abona abasi ananyuramwo akakubaza utuntu tumwe tumwe mu kazi Mhm.
ugaca uvuga ati jewe umukoresha akambaza ibintu bimwe bimwe ndafite uburenganzira bwo kumubaza ikibazo kiri ku mutima we wanjye ariko n'umuntu niba avuye ku kazi arafungura akanuma yego ibintu nk'ivyo ca mbona uvuga ngo nivyonyorohera yuko nzamusaba umwanya Mm. Mm. urakoze cyane lieve kuri ubwo buhamya utanze ah, bw'ubuzima ubayemo turizeye ko buzogenda neza buke buke ariko kumbure icyo noshikiriza ni uko wagerageza ku- ku- kumwegera naho bitoroshe reka kumbure eh, nk'akanya esiteri numve ko yogira icyo yongeye ko ku byo mushikirije cyangwa icyo impanuro yoguha esiteri muri iki gihe eh, liyeje aba abayemo muri ubwo buzima bwo kurera abana batanu akaba abona mabuja atamuha akanya kandi yifuza cyane ko yo uganira nawe uwo mugira inama ute inama iyihe Tena, inama nomugira nuko twoshikira amabuja wiwe rimwe rimwe Mhm.
bategeka kumuhanura amabuja wiwe Mm.
Eh,
umuhanura mute umubona ah, mwo mwamuhanura mute yuko mwamuhanura muri mwenyene we na mabujeyo canke muri kumwe wo bigenza ute muri make
tuba turi kumwe n'uwo n'uwo mukoresha wiwe Mm, kugira muhe umwanya nyene bayaje mhm,
kubera kenshi abigeme kenshi basanga bakunda guhohoterwa mu buko ba mabuja babo ntibabaha umwanya ngo bayage mhm,
kubera amabuja babo abana ntibababona mm.
Eh, urakoze cyane ndabwiye ku murongo ko dufise uwundi mwigeme yitwa marie chantal marie chantal uranyumva
ndakumva Mm. reka mbanze nshimire cyane rwose abo bigeme mwese mumaze guhamagara n'abatwumva mwese mwifuza gushikiriza ikibazo n'icyumviro duhamagare nimero yacu ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ni nimero nyine dusanzwe dukoresha mu kiganiro muri isanga ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe marie chantal wiriwe neza uduhamagaye uri hehe
ibujumbura Mm. U- ikiganiro turimo cyumvise muri make dushikiriza uko nawe ur- ur- urakora mu mwuga wo kurera abana
yego Mm, bi- bi- bigenda gute ubusi ku munsi ubayemo gute uwo mwuga
Ash, tubayemo nabi turema dufata nabi hari aho bataduhemba hari aho badutuka hari aho batwirukana uko nyene ha- tukagenda atari impuzu baduhaye Mm, umva tukamererwa nabi tukamererwa nabi cyane rwose mm.
Mm.
icyo ushyira imbere cyane cyane ki- ari ikibazo kuri wowe kiri intambanye kandi nk'uko uvuze eh, kigutuma u- u- u- utagira amahoro muri uwo mwuga wawe ni nk'iki ushyira imbere cyane cyane wifuza ko cohinduka
uko bo- bo- bofata bakaza baradube- bakaduhemba bakadufata neza kuko natwe turi abantu nk'abandi Mm,
tuba turiko turondera ubuzima nk'uko nabo baburondera mhm,
bakaduhemba bashi- bishitse bakatwirukana dushwanye bakaduhereza uduhudu twacu bakaduhemba n'amafaranga yacu tuba twakoreye mhm,
hama bakadusezerera tukagenda tukavana amahoro mm. marie chantal none wowe wajya uva mu yihe ntara cyangwa mu yihe karitsiye iyo bakwirukanye usubira hehe bigenda gute
rero naje mva ingozi banyirukanye nta muryango mfise i bujumbura ngenda ndasaba indaro aho bayimpaye niho ba- niho ndyama Mm.
Mm.
Eh, urakoze cyane marie chantal eh, urakoze cyane rwose twizere ko bizogenda neza mu minsi iri imbere ku buzima bwo kurera umwana umwuga wawe ukagenda neza esitele madame esitele nyandwi kuri iki kibazo nyine cy'uko umwigeme ashobora kwirukanwa umwanya uwo ari we wese akabura iyo ajya n'iyo ava hari icyo mutegekanya gufasha mwishyirahamwe mwumufasha mute
icyo twamufasha ahanini ni uko yoca yoca aza kwitura mu ishyirahamwe
mumufasha mu buhe buryo alo marie chantal Eh, esther
uburyo tumufashamo amanza akatuyagira ukuntu baba- babashwanye na nyina bujya we cyangwa se bujya wiwe Mhm, hama akajya tumwereka akaza mu ishyirahamwe ry'iwacu mhm.
amaze kutwitura mu ishyirahamwe ry'iwacu turamuburanira
ni ukuvuga mugerageza Bimufasha kumuku- gusubira mu kazi kiwe cyangwa kugerageza mu buhe buryo mumuburanira
tugerageza kumuburanira tubanza tuku- tukamufasha kwitura ubutungane Mm, hama ubutungane bukagira icyo bukoze bakamutunganiriza kugira ngo bamusubize umushahara wiwe mm, Eh, eh, mm, urakoze cyane ndabiye ku murongo ko turonse abandi bigeme reka twakire marceline marceline uranyumva
Ego, mwiriwe neza marceline
mwiriwe.
Mm, uduhamagaye uri he ukorera he Musaga.
Sinaku- uti Ni muri komine Musaga, ndi ku Musaga.
kumusaga Ah, umwuga wo kurera abana wifashe gute kuri wewe ubaye mwute
Rero nyene mbaye mu buzima nyene bwo kurera abana.
Mhm,
Eh, barampemba udufaranga dukeya ariko nyene ntatumarira, mbona tumari dukeya.
mm.
Ego.
ariko mu bisanzwe abakoresha bawe bagufashe neza ba- benshi bumva ngo twavuganye bavuga ikibazo cyo gufatwa nabi no kudahembwa uravuze kudahembwa cyane cyane mu bisanzwe ufite imigenderanire myiza n'abagukoresha
Rero mu bisanzwe nabyo sinavuga ngo udufaranga ngo twifashe neza kuko arahera nk'amezi atatu ntarahembwa amezi ane.
mu mezi atatu amezi ane Ego.
Mm. none utuntu wisumamwo udukura he bica bigenda gute
ndabagurana nyine nk'uko mba nkeneye bakaba barampa dukeya bakambwira ngo nibindire mwihangane Mm.
yego Mm. ikibazo none ahanini ubona muri uwo mwuga wifuza ko cokemuka ni nk'ikihe canke ico ubona cohinduka coba ari nk'ikihe ushira imbere cane cane
rero icyo kiri imbere mbona yuko tokemeka ndose nk'akazi nkora nyine mbona yuko mbimba udufaranga dufatikana ugakora Mhm.
yego Mm. nta kindi widogira uretse guhembwa neza kuri wewe nico ubona gihambaye
ni nuko nyine mbona ubuzima ko butameze neza yuko natwe budutunganiriza natwe tukaronka nk'akazi dushobora gukora tukabaho neza kuko urumva ntitubare mu buzima bworoshye Mm.
Yego.
urakoze cyane marceline ndabwiwe kandi ko ku murongo dufise uwitwa leokadi leokadi wiriwe neza alo leokadi
ndabumva mwiriwe mwiriwe leokadi uraho urakomeye
nda- ndamahoro Eh, ukorera mu yihe karitsiye mu yihe ntara muri make ubuzima bwo kurera abana nawe ndabwiwe ku murongo ko uri mwe mu barera abana bi- byifashe gute
yemerera muri karitsiye kabondo Eh, duza ijwi wegere telefone tukumve
yemerera muri kabondo aho ibujumbura Mm, byifashe gute umwuga wawe
zifite umwuga wo kurera abana cyane Eh, sindakumva duza ijwi wegere telefone leokadi ntitukumva neza
egenda bumva zifite umwuga wo kurera abana jewe ndisuma mufite aka- akazi ndandarizamo resitora Ah, urafise none icyo ushikiriza ku kiganiro cy'uyu munsi muri make
Eh, cyerekeye ibi-
Eh, cerekeye turiko turaganira uno munsi turiko turaganira ku buzima bw'abigeme barera abana mu ngo uwo mwuga wo kurera abana uko wifashe muri iki gihe turiko turaganira ah, n'ishirahamwe twiteza imbere ye- riharanira agateka kabo Ah, hari ico ushikiriza kuri uwo mwuga no kuba urimo
eh, je- kubera ndabiraba nkabona bagira ikibazo cyane cyane ukuntu babagaya ukuntu babakankamira ese nshikiriza nuko bari bakwiye kubafasha neza hama bakabahemba buri gihe cyabo kigeze kugira ngo nabo bifashe uko bakora akazi kabo Mm. N- telefone yawe ntitukumva neza ariko urakoze cyane leokadi kubona wahamagaye ugashikiriza icyiyumviro ushigikira abigeme bari mu mwuga wo kurera abana Ah, s- ndi- ndakeka ko ba- bakwa- bakumvise ko mu eh, umurongo wawe ntiwumvikana neza ariko urakoze gushikiriza ko bufatwa neza ah, bagafat- bagahembwa iyo hageze Eh, mfasoni nyandwi estela ku kibazo cyerekeye akazi bakora mu nzu benshi bavuze ko bafatwa nabi ah, bavuze ko badahembwa neza batukwa benshi tugaruke ku kibazo cyerekeye akazi bakora n'ingene bagakora kumbure mm, bishatse kuvuga ko batagakora neza ariko ah, hari abashobora kuba batagakora neza bigatuma ababakoresha babakankamira ah, babafata nabi eh, ntibisigura ko byemewe ariko ah, aho abakobwa baba baje batazi umwuga wo bo bo muba- mubafasha kumenya vuba mu gihe kingana gute kugira ngo bashike bamenya akazi neza bakajemo bakazi ibishyirahamwe ryanyu ribafasha mu gihiringo kingana gute
turabigisha imyuga
Mhm.
bifite amezi atandatu Mhm. mu mezi atandatu baba bakamenye neza canke ah, ayo mezi si menshi cyane kugira ngo umuntu yitegure gukora mu nzu Cyane.
oya Mm.
menshi cyane Mm.
niba yamaze kubinonora byose Mm. Reka tuje tu- ku murongo turafise abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bifuza gushikiriza ikibazo n'iciyumviro ndabwiye ko dufise Fabien Fabien uranyumva
ndabumva cyane Mwiriwe neza Fabien
muriwe neza mm. uduhamagaye uri hehe
ko ubu ni kigali mm. uduze ijwi shikiriza ikibazo n'iciyumviro mu majambo make
yego nashaka kugira icyo mperereye kuri abo bashiki bacu Mhm.
ngo akazi akazi ko mu rugo bari gukora akazi ko mu rugo mu by'ukuri aba bashiki bose barabangamirwa cyane cyane mm. duze ijwi
ati barabangamirwa cyane mm. mu buhe buryo
abo nanjye numva naho nagakozeho Mhm.
naragakoze nkorana n'umukobwa nk'uko turakorana dukorera umuntu umwe Mhm.
ariko yaragaburira umwana yamara kumugaburira nyirabuja akamutuka ariwe mabuja Mm.
so jewe nk'umuntu w'umugabo namubaza ati none se mabuja ko bikumutuka ubona ari kugaburira umwana urabona ari uwo munsi ko mbona nukomeza kumubwira nabi ari kugaburira umwana ashobora kutamugaburira neza bitewe n'ukuntu uri kumubangamira Mhm.
mabuja akavuga ati wowe ibyo ntibikureba Mm.
niba mwaje gukora akazi muba mwaje gukora akazi ntabwo mba nshaka ikintu na kimwe mumba gakora ibyo mushinzwe
Mhm. byava ku ukibaza rese Mhm.
Hmm?
Mhm. komeza
ukibaza ese wowe niba uri gukora akazi bosi wawe cyangwa mabuja wawe ntaguhe umwanya wo kuganira nawe niba ari n'ikosa wakoze ntakwereke iryo kosa ukora ibindi rero nawe niba ufite ikibazo ntube wakimubaza ngo umubwire tujye mbangamiwe n'iki ntashaka kukumva ahubwo wowe ni ukujya hejuru gusa akakwereka ni ugutukana gusa gusa gusa gusa ari naho hahera bahera bahera banashaka gukora n'ubugome bitewe nabo n'ubugome bakoreye Mm. none kuri we ga- Noneho wowe, Mhm.
eh, yego.
none kuri we ga Fabien ku bijanye ni- n'uko kuntu aba yamufashe nabi biterwa n'iki kuri wewe ni ni- ni inyifato mbi y'uwo mukoresha canke n'uko aba ari mu vyinshi afise akazi kenshi canke yashavuye ko batakoze akazi neza ni kuki yofata uwo mwanya ni kuki yomufata nabi gutyo onye umuntu asanzwe akoresha kandi agaburira umwana wiwe kuri wowe ubona biva kuki
mboze nshingiye ku byo ni- niboneye niboneye Mhm.
ah, abakoresha ni agasuzuguro Mm.
ni agasuzuguro ko kuba badashaka kumva ko uyu ukora umukozi wo mu nzu nawe ata jambo yagira kiriya nawe umukozi wo mu nzu akora akazi nk'uko nawe usohoka hanze ukajya ugakora mu biro bitandukanye
Mhm.
ariko kubera ko agasuzuguro bavuga ati jewe ndamukoresha uyu ni umupagasi urumva umukozi wo mu rugo ahabwa amazina atandukanye amazina sinzi niba wabona umubare wa- wa- wa- wayaha Mhm.
ni amazina menshi atandukanye bakabyarugo bande ibintu nk'ibyo ngibyo Mm.
urumva rero nkawe uri umukozi ukumva uri kwitwa amazina nk'ayo noneho waba uri gukora akazi kawe neza wagatunganije Mhm.
Mbo- nta- wowe nawe ubwawe birashoboka birashoboka kuko ushobora kwibwira ko ibintu wabikoze neza hakabamo agakosa birashoboka Mhm.
ariko nawe yakakwegera akakwereka akagakoza wagakoze urabona ko utabitunganije neza ariko ibyo ntuzabyongere cyane subira inyuma ubitunganye aho rero kuba yakabikubwiye neza ahubwo araza akajya hejuru akagutuka ukabona ibazi nk'umuntu w'umumama afite abana batatu arakoresha umukobwa w'imyaka makumyabiri n'itanu cyangwa mirongo itatu yamusigaranye urugo rwiwe rwose amusigaranye abo bana batatu amusigaranye ibyo mugaburiye ariko atajya aho kumubaza ese abana bagenze gute se mwiriwe gute ni ugushyika amucira mu maso ureba uko usa areba iki abana bandi byagenze gute urumva ko uwo muntu adokora akazi gute ngo atahawe uwo mwanya
urakoze cyane fabien urakoze cyane kuri icyo cyumviro ushikirije reka twakire na ernest ernest uranyumva
ego menda kumva amahoro neza ernest duhamagaye urihe
ndi bujumbura Mm, shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
gihe cyiyumvira agomba gushyikiriza Mhm.
ni uko umuntu uwo ari we wese iyo avuga ko ari karakoresha umukozi Mhm.
yomenya yuko icya mbere ko ari karamukoresha ni uko ari ikintu atari yishoboreye Mm.
rero kubona icyo kintu yari yafashe iyo inisiyative yo kuvuga ati amukoreshe ni nk'uko bamenya yuko nawe ari ku kazi nka kurya nawe bari ku kandi kazi Mhm.
mugabo nkajya ngaruka rero ku ku bantu bamwe bamwe hariho abakozi bamwe bamwe icyo usanga bashyitse mu kazi kabo Mhm.
ntibabyifashemo neza bakigira ingingo yo kugira ubunyonyezi Mm.
kuko tugerageje kuraba hariho benshi bashika ku kazi kabo Mhm.
birutse nk'abantu uca usanga bagira nk'ibintu by'amasitoke mu nzu Mhm.
benshi kubera bashyitse basanga bya bintu bagira ko ba- bari bashaka ko bazoza baragenda gusoma kugira ngo baronke ukuntu banyumira amahera ma- amwe amwe Mhm.
ugaca usanga kibafata iyindi ngeso yo kwiba Mm.
rero naca- naca nshaka kubaza uwo mutumire Mhm.
none mu gihe muri abo bakozi babo donc hagize ugize ubusuma Mhm.
muri icyo gihe bibazwa nde Mm.
baca biyaderesa kuri uwo muntu cyane Mhm.
intererano yanjye ni- n'ikibazo bya riyezo murakoze urakoze cyane ernest reka duhe akanya nyanduye esiteri akwishyure esiteri kino kibazo cya ernest ucisha urute iyo abakozi batangiye kwiba ababigeme batangiye kwiba bigenda gute
mu bisanzwe mu bisanzwe mu- mu ishyirahamwe ry'iwacu tumaze kuba twatanze umukozi ni ukuvuga umukoresha yaje gutora umukozi mu ishyirahamwe iwacu Aba- abazwi tuba tumuzi tuba tufise karangamuntu kiwe tuba tuzi uko haba ni ukuvuga iyo agize amakosa umu- uwo mukoresha araza akitura mu ishyirahamwe akatubwira ati umukozi wanyu bimeze uku yaranyibye se nk'ibyagenze ukundi muri icyo gihe turamurondera twebwe nyine hanyuma tumutoye kandi ntidushaka kureka kumutora dutegereza kumutora hanyuma tukamenya ibyo ari byo tukababaza bose bakatubwira ukuntu byagenze hanyuma rero twe duca twiga icyo kibazo tukamenya ukuntu tubigenza nimba ari ukuriha uwo mukoresha ibyo yatwaye ibyo iyo atwaye umukoresha tukabyiga tukaraba ukuntu byogenda
urakoze Mhm.
urakoze cyane nyandwi reka twakire ku murongo turafise innocent innocent uranyumva
yego Merewe neza Innocent, duhamagaye uri he?
Oh.
Halo Innocent?
eh eh, ndabumva Mm, shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro.
Eh, icyiyumviro Mm.
gusa nuko eh, abo abakobwa bakora bene ako kazi ko kurera abana Mhm.
bakunda gufatwa nabi cyane cyane na ba inabuja kandi ugasanga umenga kubera ba- bakunda kugira kubagira ku nk'ibintu usanga umenga ni ibintu by'akagayo kandi ikindi naco ingorane bakunda guhura nazo rero kenshi barakunda kubirukana ugasanga babuze iyo baja kurara mu gihe bataba- mu gihe aba- batarajya muri iryo shirahamwe hanyuma abo nabo bagize ayo mashyirahamwe biba byiza nyine bagiye baraca nko mu mpangu ku mpangu ku mpangu kugira ngo bahimirize abantu abakozi bo mu nzu baba abakobwa baba n'abahungu kugira ngo ba- baje muri iryo shyirahamwe kuko turumva yuko umenga barashobora kugira nk'ico bobafasha n'ahandi hoho vrema abakobwa bakora we nawe kazi bafite ingwande nyinshi barahura n'ingwande nyinshi muri ako kazi kabo
urakoze cyane rwose ibyarize inosa byiyumviro byanjye murakoze urakoze inosa Eh, madame Esther Nyandwi kuri icyo kibazo nyine c'abakenyezi ab- abigeme baba ba- birukanye ubu badafise iyo baja hari ico mutegekanyije kijanye n'ikigo c'aho borara canke mwobafasha aho boba barakitsa umusaya mbere yuko baronka akandi kazi canke basubira iwabo mu ntara bigenda gute
oh mu ishyirahamwe iwacu Mhm.
icyo kigo turiko turagitegekanya kugira ngo umukozi wo mu nzu iyo agize ikibazo bakamwirukana atagira aho arara kugira ngo tumwakire aronke aho aba araba mu mu kurindira yuko hari umukoresha azoza kurondera umukozi canke mu kumuronderera hazo- hazokora Mm, mutegekanya ko ico kigo mwokiro nka nko mu kiringo kingana gute ni ibintu mwatangiye kwiyumvira canke mu- muta- musanzwe mufise umugambi wacu uri mu ngiro
bo ni umugambi uri mu ngiro turiko umva- turiko turabitegura mu minsi mikeya ashobora kuba cabonetse Mm. mwobashira mu, mu- mu nzu ya- y'aho ba- ba- baba canke mu mazu y'abantu mutegekanya ku, ku, ku, kubikora mute
oya dutegura gukora ku- ku- kurondera ikigo cabo dufate apana mu mazu y'abantu dufate kurondera nk'inzu ahantu eh, inzu bashobora Ikigo, kubamwo mm.
abo nyene bonyene Yego. urakoze cyane reka twakire ndabwiye ko turonse umwigeme wundi yitwa apolline apolline uranyumva
Ego ni amahoro mahoro neza apolline duhamagaye uri he U- ukorera he
ndi mu kabondo nkamba mu ntara ya ngozi muri tangara Mm. ikibazo cyangwa icyumviro umwuga wo kurera abana wo ubaye mwute bigenda gute kuri wewe
mbaye mu buzima bubi cyane rwose
Mm, bite- turafatwa na ariko turakora nk'akazi kabo ugasanga ukora ijoro n'umutaga ugahita usanga nta- ataguha ni- nk'intica ntikize akakuvuma amate mu maso adawumva ngo ababoye n'abayayamura bajya babajabura mboga tugakora ntiyaduhembe urumva mengo natwe ntitwaremwe ntitwaremwe nk'uko abandi babaremye Mm.
birumva biratubabaza rwose kubona tu- tubakorera akazi kabo neza ugaca usanga ntibaduhemba neza kandi ugaca usanga nubwo baba batwirukanye batwirukanye nk'umumengo si wa muntu imana yarema ugaca usanga batwirukanye nabi bakanatwima amahera yacu jewe narakoze kandi nakora aka- nakora akazi kagoye cyane rwose nararuha nka- nkaruha rwose mugo banyirukanye ntibampaye amahera yanjye kandi narayakoreye bagaca bambwira ngo nubwo twoyakwima ngo ntaho wogenda kwitwara ngo kuko ngo we ntaho wodufatisha wewe Mm.
numva nanjye ca nihebura ca mbona yuko umengo sindi umuntu nk'abandi narataye abavyeyi naje kurondera ubuzima nk'uko abandi baburondera mugo ugaca usanga ndiko ndafatwa nabi nk'uko umengo sindi umuntu nk'abandi rero ntasaba abantu b'abakoresha ko natwo bo- bomenya yuko turi abantu nk'abandi bakadufata nk'abana babo kuko natwe tuba tubakorera akazi kabo neza Mhm. Mm, rero nivyo- nayo mahera ubu narayahebye kubera bambwiye ngo nubwo wokwitwara ngo ntaho ngo uzogenda ngo ngo ngo ntaho uzogenda kubyitwarira wewe rero nagira ndababaza none ayo mahera mwumva noyaheba ntanka ndayakurikirana
Mm. reka tubaze nyandwi guma ku murongo tubaze nyandwi eh, estela ico yo gufasha estela urumvise uyu apolline afite ibibazo bikomeye byo kuba umutima yaratuntuye umutima ku- gukora amasaha menshi cyane Eh, turaza kugaruka ku kibazo cy'ayo masaha uko mwishyirahamwe ujyanye umutegekanya amasaha angahe bakwiye kuba bakora ariko tugu- tubanze twishyure ikibazo cy'ubutungane yereka ariyumvira kubitwarira abo bamukoresheje batamuhemba ubona hari icyizere ko yashobora kuronka amahera yiwe
uwo apoline birashi- birashoboka ko yoronka amahera yiwe yakoreye kuko arashobora kwitura urunani twiteza imbere rukabimufashamwo mu mwanya ukwiye no mu gihe gikenewe mu gihe yemeye kuba umunywanyi w'ishyirahamwe urunani twiteza imbere Mm. mu kanya kari imbere turaza kuguha ukanya ushikirize nimero zawe aho mukorera na- na telefone zanyu kugira ngo bashobore kubitura mubafashe kumbere mu bijyanye n'ubutungane ngene yo kwitura ubutungane ariko ku bibazo yashikirije cyane cyane cerekeye amasaha bakora ukuruha cyane ijoro n'umutaga yavuze ko yakora akaruha cyane rwose kuri mwebwe mu ishyirahamwe ryanyu mubona umwigeme arera abana a- asanzwe yokora nk'amasaha nk'angahe ku munsi
nk'umwigeme arera abana urazi nk'abigeme kenshi bafite n'ubuzima bu- bu- bunoga buri febure cyane abigeme ni abantu usanga atani ingufu nyinshi baba bafite nko mu kazi ka misi yose nko gukoresha nk'umwigeme kuva mu- nka si- nka senke yo mu gatondo agashika nka saa tanu cyangwa saa yine agikanuye urumva nk'icyo ni ikibazo kigoye cyane
mubona yotangura nka sangahe kuri sangapi kuri mwebwe kugira ngo ashobore gukora akazi kiwe neza a- afise inguvu kandi eh, a- agakore neza yotangura sangapi aka- akarangiza sangapi yorohuka ryari uko mubibona mubibona gute
yotangura nka size yo mu gitondo amasaa sita nkajya aruhukije abana nawe nyine akaruhuka kuko hari igice usanga hariho abandi bana saa cyenda babyutse ba- bajya bisaba ko babaronderera ibyo bafungura hama akabirodera abana nkajya saa moya bagiye kuryama kuko we n'akazi kiwe ko gu- ko kurera abana kaba karangiye nawe akajyana n'abana u- akaruhuka Mm. urakoze cyane reka tuje ku murongo kandi abanywanyi biradijwi rya amerika barifuza gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro twakire charles charles uranyumva
urumva Mm, duze ijwi charles ikibazo canke iciyumviro
Eh, mfite icyiyumviro nkajya n'ikibazo Mhm.
yewe ndabaza uwo mutumirwa mwatumiye Mm.
ati ko hari abana b'abakobwa baba bakora mu mazu ugasanga hari igihe bakora amezi abiri amezi atatu amezi ane hagera ko bahembwa shebuja akamubwira uti wanyibye iki noneho akamwirukana akamanyiza ko hari icyo yamubye akamwirukana kugira ngo atamuhemba ya mafaranga yiwe Mm.
hama icyo gihe nkamubaza atase ni irihe tegeko baba bategekanya mu burundi bakavuga ati ni itegeko rim- rimurengera ashobora asho- ahantu ashobora kwitura itegeko rishobora kumurengera akabona amafaranga yiwe bimenyekanye ko mbese shebuja yari yanamubesheye bakanamurenganura n'amande akajya ko ikigira kabiri
Mhm.
abantu baba bashiki bacu uti iyo- iyo baba bakora mu mago y'abantu Mhm.
bagerageze baba baca ubwenge bamenye icyo bakora hama bace n'ubwenge bamenye n'aho bashobora kujya kubariza ibibazo byabo iyo barenganijwe ndumva ibibazo n'ibyo ari ibyo bibiri Mm, urakoze cyane charles charles Ah, eh, murakoze.
eh, estera nyandwi ku bijyanye n'icyo kibazo cya charles cy'ubutungane ah, hari mu- mubafasha mute iyo babituye bari mu ishyirahamwe bipfuza kujya kwitura ubutungane murabaherekeza bigenda gute
ego cyane turabaherekeza kuko turafite n'abavoka babikurikiranira hagufi kuko turafashwe mu mugongo Mm. urakoze cyane rumva baraza muka- mukabashikiriza abo bashikirizwa amanza baka- bakabafasha mu kuraba i- i- mu kubatunganiriza
ego cyane Mm, urakoze tuje ku murongo twakire na pacifique pacifique uranyumva
ego ndabumva cyane Mm, amahoro neza pacifique mahoro neza kabisa ndabumva Mm, duhamagaye uri hehe Eh, yewe nsanzwe ndi ngaha mu gisagara cya bujumbura aha ku mugwa mukuru Mhm.
Eh, jewe nari mfise ikibazo cyo kimwe n'intererano ku bintu n'ibyo navuga ku bintu nkunda kubona ku bijyanye n'ibi by'abakozi bo mu nzu Mhm.
ibi rero by'abakozi bo mu nzu kubona abo bakobwa ba- bashiki bacu bari ko baravuga yuko hariho ibyo babona bahohoterwa cyangwa bavumwa n'abana ibyo jewe novuga yuko ata kinyoma kirimwo mugabo gusa nkaca mvuga yuko nubwo baba bafise ishyirahamwe baba bitura rijejwe kubatunganiriza ariko ugiye kuraba usanga iryo shyirahamwe nk'abakozi bo mu nzu atari bose baba baririmo cyangwa baba barizi kuko usanga benshi batarizi urabye nk'i- nk'ingene baba bafashwe kuko ugiye kuraba usanga mu kazi kabo menga nta porogaramu gafise uko birukanwa umwanya uwo ari wo wose isaha iyo ari yo yose kuko nka jewe ndazi nk'umukozi igihe kimwe nigeze gutaha ari nka saa ari nk'isaha zine z'ijoro usanga umukobwa yirukanwe mu izo sahara ari hanze ndaheza ndamubaza ati kuraha n'amaki ambwira ati jewe akazi kamperanye banyirukanye izi saha ndamubaza ati none baba baguhoye iki bambwira ati jewe twashwanye na mabuja dushwanye muri uwo mwanya aciye ansohorera byose n'impuzu aciye aterera hanze aca aranyirukana nicyo gituma rero mvuga ati nubwo bimeze gutyo n'aba- n'abakoresha kubera baba bafise ubwo bubasha kw'abo bakozi bwo kubirukanira umwanya uwo ari wo wose urumva nicyo gituma uca usanga abo bakozi bo mu nzu usanga bafise intambamyi mbi cyangwa ukitegenza nk'uko biba bikuye aricyo gituma rero muri kiriya nicyo naciye nandika mvuga ati mbega abo bakozi bo mu nzu baba bafise baba bafise amategeko abagenga nk'abandi bakozi cyangwa baba bemewe nk'abandi bakozi ahandi naho ikindi nigeze kubona ngaha mu gisagara ni aho nigeze kubona kandi byaranavutse kenshi aho umuyaya yaturiwe biturutse ku gushwana hagati ya naburi nkaca mbaza ati uwo rero arongoye iryo shyirahamwe mbega hari aho boba by'ukuri boba bafasha abo bakozi bo mu nzu kubageza ku butungane ko tubona kenshi iyo ba- ibi- iyo byabaye biherera he- biherera ku munwa ataco twigera tubona tuba kibafasha cyangwa usanga amenga nta nguvu zirimwo mu kuba- mu kubakurikirana bose cyangwa hoba hariho ukukurikirana kuko baga- baba bafise uburyo bwo kubagenzura uko bangana kose abakozi bo mu nzu ku buryo botunganirizwa kuko hari aho usanga bamwe badahembwa ugasanga arakoze amezi abiri ntahembwa hariho n'izindi n'ibindi byinshi usanga bikunda gushikira aba bashiki bacu nko gufatwa ku ngufu nk'ibyo bundi jewe ndetse kuvuga ibyo bundi hari uwo nzi yigeze gufatwa ku ngufu n'umukoresha wiwe agerageje kubibwira inabuja agashimwe yamuhaye kwabaye kumwirukana ibyo byose byarabaye urumva rero ni ingaruka mbi dukunze kubona kw'aba bashiki bacu aricyo gituma rero novuga ati iryo shirahamwe ryari rikwiye kugira ingufu rikaraba uburyo ryogerageza ku buryo ryoshikira abakozi bose rikabigisha uburyo bokora uburyo ushikiwe n'icyo kibazo aho yokwitura ku buryo dufate ni- hakabaho n'ibiro bokwitura ku buryo bibafasha eh, bibafasha mu buryo buboneka urakoze kuko cyane hari ni- eh, hariho n'ikindi usanga kiriko kiriharaza nk'ubu usanga nk'abakozi bo mu nzu bakwa amakarata hano mu gisagara ca bujumbura amakarata bivanye n'umwuga wabo kumva ngo ugiye kubaza ukaca usanga ngo batumwe nabo mu iryo shirahamwe ukaca rero usanga hariho amakenga hagati y'iryo shirahamwe naho nyene usanga abakozi ubu uya batariko barakizera uravye nk'uburyo bariko barafatwa muri kino gihe mu kwaka ayo makarata wibutse ugasanga hariho amande bamuca cyangwa ugasanga ajanwe ku ikomine ugasanga rero hari ugufatwa nabi bijyanye n'ibyo ugaca usanga rero abari bafise icyizere ku iryo shyirahamwe bariko baramera nk'abo nk'abariko barata icyizere ugaca usanga rero bagumye muri bwa bukoroni no- no- na bwa bujiji bwo kutamenya yaho bokwitura nkaca rero mbaza uwo muntu ati by'ukuri baba bafise uburyo baba barategekanije bwo gushikira abakozi bose ku buryo ubu- uworenganwa yomenya aho yokwitura cyangwa uburyo bwo gushikira abakozi bose na burya tubona Yego.
uguhohoterwa kuguma urakoze kwiyongera.
cyane Nicyo pacifique kibazo nari mfise.
birumvikana pacifique washikirije ibitari bike byerekeye ukuti- u- u- ukutirukanwa giturumbuka u- gushi- gufashwa mu butungane eh, duhakanya esiteri nyandwi ndumva ko u- umurongo wawe wari wacitse sinzi ko wa- wumvise neza ibibazo bya pacifique ariko yatanguye avuga ibijyanye no kwirukanwa ah, mu masaha nk'ayo mu ijoro ah, hari ikintu mutegekanya c'ugusany- gu- c'uku- c'urwandiko hagati y'umukoresha n'uwo mukozi wo mu nzu mutegekanya canke mufise muri aka kanya cofasha uwo mukozi wo mu nzu kutirukanwa umwanya uwo ari we wese akabura iyo aja n'iyava duhere kuri ico
yego cyane twebwe tumu- ari umukoresha tumuhaye umukozi avuye mu ishyirahamwe ryacu runani twiteza imbere turamubwira turamanza tukamubwira amategeko agenga uwo mukozi wacu amasaha akoresha hadakwiye no kuzaramukoresha nk'ibintu bimurengeye hama tukandikiranira katadutegerezwa kuba bamwirukana mu ijoro ari amakosa yakoze aratu- ara- aritura bamuhaye umukozi akababwira ati umukozi wanyu twananiranwe uku n'uku akatubwira ukuntu byagenze twumva twamuhindurira twamuhindurira Mm. abakunze ku- kubitura cyane cyane ni nk'abande ga esitera ko akenshi nzi ko mu gisagara umuntu iyo akeneye umukozi wo mu nzu abaza bagenzi biwe inshuti ziwe kumuronderera ni igiki akenshi ki- kibatuma babitura ba- ba- barondera umukozi ni uko baba bamukene mu maguru masha cyangwa ni uko baba bizeye yuko umukozi muza kubaha aza gukora akazi neza
ni uko baba bizeye yuko umukozi tuza kubaha aba azi gukora akazi neza kuko aba yarabyigishijwe Mm. nko guteka n'ibindi
yego Mm. ku bijyanye none n'ubutungane ndazi twabivuze ko gato ah, pacifique ara- yashikirije yuko bofashwa cyane muri urwo rwego Ah, kumbure eh, mwogerageza aha- mbega mwishyirahamwe ryanyu abajejwe ibikorwa ni nka bangahe indongozi z'ishyirahamwe zanyu ni bangahe kuko yabajije ikibazo cyerekeye gukurikirana ah, abakozi bose bo mu ishyirahamwe ryanyu bashobora kuba ari benshi muri bangahe mu ishyirahamwe indongozi z'ishyirahamwe
indongozi z'ishyirahamwe ni umunani Mm. ku buryo ko nk'abantu mufise mu ishyirahamwe muri aka kanya murashobora kubitaho muri umunani uh, umwe umwe akashobora kumvirizwa ibibazo by'iwe
yego cyane Mm. reka tuje ariko abo umunani hariho abandi bageretse ko cumi babafasha Mhm. kuvuga cumi n'umunani bajejwe ibikorwa by'ishyirahamwe
yego cyane
Aba- a- a- abakozi biyandikishije mu ishyirahamwe ryanyu muri iki gihe ni bangahe
nko kuva mu kw'icumi na rimwe turafite nk'abakozi bamaze kwiyandikisha mu ishyirahamwe bashika kuri mirongo itanu Aba- abigeme cyangwa bose abakozi abas- imisore n'abigeme
n'abigeme Eh, a- bose hamwe n'imisore bakora mu nzu bose hamwe abanywanyi mufite nka bangahe
tuvanze imisore n'abigeme turafite nk'amajyana atatu na mirongo itanu Mhm. reka tuje ku murongo twakire umunywanyi w'ijwi rya amerika wa nyuma tuko turaja ku musozo w'ikiganiro reka duha akanya gilbert gilbert uranyumva
yego iriwe neza gilbert uhamagaye uri he yego mwiriwe Mm, duhamagaye uri he
bo ndi mu kayanza Mm. ikibazo cyangwa icyumviro mu mwanya muto cyane yego ah, yego na- nariko ndabumviriza ariko rero nagira mbaze Mhm.
Alo?
turakumva gilbert duga ku ijambo Nagira mbaze Mm.
eh tinagira mbaze ati ko numva ngo barabaha amakarata azobaranga mu kazi kabo bakora ka misi yose bazoca baza- barabatoza amahera amajana atanu buri kwezi ese hari ukuntu nawo amategeko azoba akingira kugira ngo nawo agashahara kabo kaduzure kwaba abakozi usanga bahembwa amahera make ashoboka
urakoze cyane gilbert ndumva hariho eh, induru inyuma aho uri ariko ikibazo cyawe kirumvikana Eh, turiko turaja ku musozi w'ikiganiro nk'uko twabivuze nyandwi estere ikibazo cya gilbert twongera dusozera ikiganiro hari eh, ibikorwa muri mwe muri iki gihe byo kugerageza gufasha abakozi bo mu nzu n'abo bigeme cyane cyane kugira ngo imishahara yabo iduge abatari bake bavuze ko ari ntica ntikize murabafasha muri ubwo buryo muri- mu- muri icyo kibazo
yego cyane turabigisha urumva twamaze kuvuga ko tubigisha akazi ko guteka urumva hariho bajya mu kazi batazi nko guteka icyayi batazi kuvanga amavuta n'igisunguro ariko twe tubagana twabigishije urumva akazi umaze kuba uzi akazi n'agashahara gaca kiyongera hama kandi turabigisha n'ukuntu bashobora kugera uwo mushahara wabo ukazobafasha muri kazoza kabo
urakoze cyane rwose esiteri nyandwi tubibutse ko esiteri nyandwi yajejwe ibikorwa bya misi yose by'ishyirahamwe twiteza imbere akaba kandi yajejwe gutanga inyigisho zerekeye inyifato nziza ku bigeme bakora umwuga wo kurera abana mu ngo esiteri nyandwi akajambo ka nyuma n'impanuro ufise ushikiriza abakobwa abigeme canke abakoresha babo mu- bo mu nzu ah, abigeme bo mu nzu n'abakoresha babo in- in- i- impanuro baha ni nk'izihe turiko turasozera ikiganiro urakoze cyane
Oh, muri uko gusozera ikiganiro cyacu mbe- mbere na mbere hoho hariho ishyirahamwe rindi eh, ryitwa katede hari ukuntu rishaka kutuburabuza kugira ngo tubandanye umugambi wacu
iryo shyirahamwe ryitwa ngo iki
katede Eh, mu majambo make usigura ikibazo hama dusozere
rero urumva tubona umenga bobo basa- urumva bashaka kudu- kuduciramwo mu migambi yacu mugabo icyo dusozerera ko ku bijyanye n'abakozi n'abakoresha twebwe twifuza ko abakoresha bogerageza kuza barafata neza abakozi babo kugira ngo nabo batere imbere urakoze baronke
ego urakoze cyane esitera akanya katubanye gake ariko wakoze cyane rwose ku mpanuro n'ibyumviro washikirije kuri iki kibazo ndashimiye cyane rwose abigeme bahamagaye bashikiriza ibibazo babayemwo urakoze cyane na fatuma karara arimasiyo yadufashije mwari kumwe na oriyani itanga ishaka mugire ibihe byiza